Hii ni Redio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki zine y'ukwezi kw'icumi umwaka mu bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije uru rugamba rwo kurwanya iki cyiciro cya nyuma cy'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi ari nacyo cyihakana no gupfobya nta shiti tugomba kurutsinda uyu ni bernard makuza umukuru w'inama nshingamateka mu rwanda inkuru co kimwe n'inkuru y'itahukanwa ry'impunzi z'abarundi bahora mu ikampi z'impunzi muri tanzania inkuru y'urubanza rw'abagwanyi bahurikiye mu muhari anc hamwe n'inkuru y'abantu bagirizwa n'igipolisi c'u burundi ko bashira imbere inyifato iryoza imico n'akaranga vy'uburundi turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyize bigirimana mwaramutse neza aloyiza umwanya ni wawe mwaramutse frederic ndamutse n'abaduteze amatwi muri kano gatondo turahera muri amerika aho perezida donald trump yasabye ku mugaragaro amaleta y'abanyamahanga ngo atanguze amatohoza kuwo batavuga rumwe mu bya politike atako arasuzugura amatohoza yatangujwe kuri we yotuma yagirwa agakurwa ku butegetsi imbere yo gufata urugendo rw'umunsi umwe ejo ajya muri florida trump yemeje ko umudemokarate joe biden bashobora kuzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yakoze ubusuma mu gihugu cya ukraine no mu bushinwa yavuze ko ubushinwa bukwiye gutangura gutohoza kuri biden abademokarate bavuze ejo kuwa kane ko akora akandi karorero kuko ariko arakoresha ikibanza n'igihagararo cy'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite za politike perezida paul biya wa kameruni yarategetse irekurwa ry'abanyororo amajana atatu na mirongo itatu bari bafunzwe bafungiwe mu migumuko yabo mu ntara zivuga icyongereza baharanira kwiyongora ku gihugu byashyikirijwe n'umushikiranganji wa mbere joseph dion ngute ejo ku munsi wa kane kandi intumwa zisanzwe ziri mu biganiro zaremeje integuro y'itegeko risaba kuraba uko intara zivugwamwo icyongereza zofatwa mu buryo budasanzwe kugira zihabwe ubwigenge bwo gutunganya iby'intwaro ishyirahamwe mpuzamakungu ryishinze gukinga amatati ku isi international crisis group rigereranya ko abantu bashika ibihumbi bitatu bishwe bishwe muri iyo midugararo abandi barenga gati igice c'umuriyoni barahunga barata ingo zabo ibitigiri by'abasirikare ba leta ya mari bishwe n'intagondwa zikora iterabwoba ku makamba abiri ya gisirikare hafi ya burkina faso vyaduze bishika kuri mirongo itatu n'umunani ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi ejo ku munsi wa kane umushikiranganji ibrahima dahiru ndembere yahamagariye abanyagihugu ba mari kuguma biyunze perezida wa mari bubakar keita nawe yarategetse ko haba iminsi itatu y'ikigandaro mu gihugu cyose kuva ejo ku munsi wa kane raporo ya gisirikare yabonywe n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ivuga ko kajugujugu zibiri hamwe n'ibiduga birenga cumi vya gisirikare vyaturiwe muri ivyo bitero vyabereye mu gitero cyabereye mu ikambi ya burukesi hari ku munsi wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oem rishyikiriza ko abimukira bafira mu ibahari mediterane rigabura imigabane ya afurika n'uburaya bazoshika ku gihumbi uyu mwaka umuvugizi wa oem joel milmane avuga ko izo ibaye imyaka itandatu yikurikiranya abafira muri mediterane bashika kuri ico gitigiri ico kigo ca oni kivuga ko izo mfu ziterwa n'umutima w'urwanko hamwe no kutorohereza abantu bahunga ubwicanyi hamwe n'ubukene mu bihugu vyabo leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ubuyapani bavuga ko misile korea ya ruguru iheruka gutera ari agasotoro mu gihe hasigaye iminsi mike ngo habe ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru ku vya nikileyere na leta z'ubumwe za amerika iterwa ry'iyo misile ryabaye korea ya ruguru ihereje gutangaza ko ku munsi wa gatandatu bazoba mu biganiro na leta z'ubumwe za amerika ariko ntibiramenyekana ko iryo terwa rya misile rizobera intambamyi ivyo biganiro korea ya ruguru imaze gutera misile cumi n'imwe kuva mu kwezi kwa gatanu perezida donald trump avuze ko misile ico gihugu gitera atabwoba zitera leta z'ubumwe za amerika perezida trump ntaco aravuga kuri iyo misile nshasha iheruka guterwa na korea ya ruguru leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ubwongereza barateye imikono ku masezerano azotuma ibigo bijejwe inyamiramabi bihanahana amakuru abikwa n'amakompanyi ya tekinolojiya muri ivyo bihugu bibiri ayo masezerano yasinyiwe i washington ejo ku munsi wa kane azokongereza ubushobozi bw'ibyo bihugu bwo kurwanya ivyaha bikomakomeye mu buryo bwihuta birimo iterabwoba ibyaha bikorerwa hanze y'ibihugu hamwe no kurwanya gukoresha abana mu buryo butemewe n'amategeko ni mu gihe bifata umwaka imyaka ibiri irenga kugira ibiro by'inyamiramabi byaha muri leta z'ubumwe za amerika fbi bishobore kuronka amakuru aba abitswe n'amakompanyi ya tekinolojiya ari mu bihugu byo hanze ku isi nk'uko byashyikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane muri leta zunze ubumwe za amerika urakoze frederic aya ni amakuru yo hirya no hino ku isi
urakoze aloyize ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini leta ya tanzania yatanguye igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi nk'uko yari yabitangaje mu kwezi k'umunani kuri uyu wa kane abantu amajana ane na mirongo ibiri bavuye mu ikambi za nduta nyarugusu na mutenderi barurijwe imodoka za bisi zibatahukanye mu burundi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin yari yishikiye muri icyo kibanza araheza adutegurira iyi nkuru uwo mugwi wa mbere utahukanywe kuri uyu wa kane urimwo bamwe mu b'amazina yabo yamanitswe ku mbaho z'amatangazo mu nkambi ya nduta nyarugusu na mutenderi ku munsi wa kabiri abashizwe ku rutonde barimwo imiryango mirongo ibiri n'itanu igizwe n'abantu mirongo indwi bo mu nkambi ya mutenderi imiryango igihumbi mirongo itatu n'umunani igizwe n'abantu ibihumbi bitatu n'amajana atanu bo mu nkambi ya nduta hamwe n'imiryango cumi n'itanu igizwe n'abantu mirongo umunani na batanu bavuye mu nkambi ya nyarugusu biraboneka neza yuko igihugu cya tanzania coba gitaye ishavu ku mpunzi zituye muri ico gihugu zidafise uburenganzira bwo kuba mu nkambi impunzi zirenga hagati ibihumbi bitanu nta rupapuro zifise rubaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi muri bo harimwo abahungutse barongera barahunga n'abari gushakisha ubuhungiro bari batuye mu nkambi badapokera ibiribwa ku wa kabiri no ku wa gatatu izo mpunzi zarahamagawe mu biro by'abarongozi b'inkambi zibwirwa imbonankubone yuko ata buhungiro zizoronswa kiretse gutahukanwa mu gihugu zavuyemwo gusa kubw'izo mpamvu biraboneka neza yuko abadafise amakarita bose bariko barahungurwa ku nguvu naho hatanguye abavyishakiye aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ry'iryamerika mu nkambi ya nduta ego twebwe tudafise amakadi ni ukuvuga twahunze igihugu c'uburundi tumaze gushika mu makambi dusanga amakambi yarugawe ariko dusa n'aba twaragiye kwiyandikisha ku babijejwe twari tuhabaye uko nyine ata makadi ego resansuma yarabaye twaragiye turakora resansuma turafinga turaca duca mu marori ariko ntitwashoboye kuronka ifomu nk'uko abandi bashobora kuzironka ni naco gituma rero twabwiwe yuko kuri mu wa kabiri twari twahamagajwe ku mukuru w'ikambi twaragiye tumaze kuhashika nta kindi kintu yatubwiye atari uko twashobora guhunguka yatubwiye ko umwanya umwanya bashobora kutwafisha benshi eh, nifatiye ko twahunze amabi akorerwa mu burundi ku benshi bariko baraduhiga ariko ubu tukabwirwa yuko dutwagwa ku nguvu gushika mu gihugu c'u burundi ca gihugu nyene twahunga igihugu twirutse kubera twariko turonderwa na cane cane kubera tutavuga rumwe n'abari ku butegetsi yego narabituye bambwira yuko ubuye imfashanyo bompa ari uko bashobora gutaha kandi umva ho kuno bakuru babigenza nuko barayugura agaca kugaca ubu nyine utaha umva rero ngaho ko baba basaba basaba babasha kumuhohotera kubera yuko mba ngiye ntarabyiyumvamo kandi urumva yuko utagutasha kuvuga ni nka ya tariki nyine batubwira kuko urumva ubu ni ku nguvu nyine kuko urumva uburyo utarabyiyumvamo neza kubera icyo kumva ikadi yugawe na nayisigaranye umuntu ngiye mu kijiji uraza ubuzima bw'ikambi nyene bugoye ngiye kurondera utwo kwisumamo kugira ndabe ko noza ndahindurwa utwo two kurya muganga nze ndagaruka ku isensa nca nsanga ikadi bayugaye narabituye mugabo imfashanyo bampaye bambwiye ngo ugende kwa kwa kwa makazi ajejwe ikambi ngo nibajejwe impunzi bazoba zarasohotse hanze n'izingiye mu ikambi twaha urutonde yuko umengo twebwe twoca duhunguka tiko ntituri impunzi kandi natwe ikadi ziba tubona zisa n'izari zimeze neza atangorane zari zifise mugabo twaciye dushikwa ku rutonde rw'abifuza gutahukanwa ku nguvu bibonekana ko ari kwa kundi nyene ko gutahukanwa ku nguvu kandi twari dufise amakadi abafite uburenganzira bwo kuba mu nkambi bo barashima kubona ngingo yo kubatahukana ku nguvu itashizwe mu ngiro nk'uko byari byavuzwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ca tanzaniya kangi rugora by'ukuri ibintu byo guhungura abantu byari byavuzwe umuntu wese yari yagize ubwoba bwinshi cyane yari yihebuye uko turi ngaho ko twahunze umwe wese afite icyo yahunze ibintu byo guhunguka harimo abantu bavyiyumvamwo n'abatavyiyumvamwo ni bimwe navuga ubwa mbere nti umuntu wese yahunze ugutandukanye rero ko umuntu wese yahunze ugutandukanye bi- vyerekana ko harimo abantu batagira umutekano n'abandi bawufise rero aba bata- aba bawufise bakeneye kwitahira abatawufise nabo bakeneye kuguma ngaha ni ukuvuga amahoro rero umutekano uri ku muntu nturi ku bantu bose ubwa mbere ho eh, turashima kuba iyo ngingo bahisemo kuyisubiramwo kuko tucumvise iryo tangazo twebwe abenshi mu mpunzi ryari ryaduhahamuye hari aho bamwe bamwe ba- bari batanguye kwibaza mbega tuzogira gute gushika aho bamwe bamwe bari batanguye kwiyumvira yuko bopfuma bati kambi bakomoka bakagenda nimba bazofatwa bakazofatirwa iyo ariko ubu turashima ubu ubu abantu mu mitima aratanguye kuremuruka turashima kubera kuba leta yahisemwo gusubiramwo iyo ngingo yari yafashe naho ico gikorwa co gutahukana impunzi zahungiye mu gihugu ca tanzaniya zidafise uburenganzira bwo kuba mu nkambi kiriko kirabandanya leta ya tanzaniya hcr hamwe n'abarongozi b'inkambi za nduta nyarugusuna mutenderi ntaco barabivugako gushika n'aya masaha abahunguwe kuri uyu wa kane n'abahunze bava mu ntara z'amakamba ruyigi cankuzo muyinga kirundo bujumbura rutana na bururi kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzaniya james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
sentare ya gisirikare iherereye i kigali mu rwanda yabandanije urubanza rw'umurwi w'abantu mirongo ine na batanu baregwa kuba ari abagwanyi b'umutwe wa rnc ukorera mu buhungiro urwanya ubutegetsi bwo mu rwanda abaregwa bose baragaragaje ko bataburana kuko badafite ubumenyi mu mategeko bakaba bakeneye ababuranira sentare yimuriye urubanza rwabo ku itariki ya cumi na kane y'uku kwezi asumta kaboyi umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda yari ishikiye muri sentare urubanza rwakomeje abaregwa aribo bahawe umwanya ngo biregure bose bashinjwa kuba mu mutwe wa P5 ukorera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ariko nta n'umwe wigeze yiregura bose barahuriza ku cyifuzo cy'uko bashaka babunganira mu mategeko ku isonga majoro habibu mudasiru wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'imyitozo mu gisirikare cya p5 yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana ko yifuza ko yahabwa umwanya agashaka uzamwunganira mu mategeko n'abandi bagenzi be bahise batera intoki umwe ku wundi nabo basaba ko bahabwa uzabunganira mu mategeko basobanura ko nta kintu na kimwe bazi mu bijyanye n'amategeko bityo ko byazabagora kwiregura ntibyabaye ngombwa ko umucamanza abaza buri wese niba akeneye umwunganizi kuko buri wese wese yagaragazaga ko amukeneye umucamanza liyetona koroneli charles madudu yabonye abakeneye kunganirwa ari bo benshi ahita abasobanurira ko ubusanzwe iyo umuntu afite ubushobozi yishyura umwavoka ariko utabufite asaba urugaga rw'abavoka rukamushakira umucamanza yasabye buri wese ko yahitamo icyo yifuza yungamo ko yabonye benshi batazi gusoma no kwandika abasaba ko bakwegera umwanditsi w'urukiko akabafasha umushinjacyaha majoro denis ruyonza yavuze ko abaregwa bakabaye baravuze ikibazo cyabo urubanza rugitangira kuko bemeye ko rutangira kandi batunganiwe gusa umushinjacyaha yavuze ko kunganirwa ari uburenganzira buregwa abaregwa bose baregwa ibyaha bine bahuriyeho birimo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe kugambirira kugira nawe ubutegetsi buriho kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara no kureba umutwe w'abagizi ba nabi mu baregwa harimo abanyabuganda batatu uburundi bwo bufite bane harimo n'uwitwa iribanje rambere umunyarwanda ariko ufite ubwenegihugu bwo muri marawi mu baregwa kandi cumi na bane bafashwe bavuze ko binjiye muri P5 banyuze mu Burundi umunani bavuga ko baturutse muri Uganda babiri muri Kenya n'umwe muri Malawi Habibu ufatwa nk'uri ku isonga muri iri tsinda yahoze mu ngabo z'u Rwanda RDF aza gusezererwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yerekeza muri Uganda ubushinjacyaha buvuga ko muri Uganda ariho yahamagariwe na Major Robert Higiro akamuha ubutumwa bwa General Kayumba Nyamwasa ko bafite umutwe wa politike wa RNC ariko bashaka no gukora igisirikare cyawo ubushinjacyaha buvuga ko abafashwe bose bakuwe mu mashyamba ya Congo nyuma y'igitero gikomeye batezwe n'ingabo z'icyo gihugu zabafatiye mu gace ka masisi bagahita boherezwa mu rwanda mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka uko ari makumyabiri na bane bahise basubizwa muri gereza majoro habibu mudasiru we ahita asubizwa mu bitaro bya gisirikare kanomba arwariye akaguru nyuma y'uko arasiwe muri repubulika na demokarasi ya kongo mu baregwa umukuru muri bo ni ufatwa nk'umuyobozi wabo habibu na gashumbanire bose bavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu mu gihe umuto ari umugande gatwere joseph ufite imyaka cumi n'umunani ikindi benshi bahuriyeho nuko batabashije kugera mu ishuri bake nibo bize amashuri abanza nabo bakayacikiza batayarangije babiri barimo n'umukuru wabo habibu nibo barangije amashuri yisumbuye benshi kandi bahuriza ku kuba nta kintu kizwi batunze ndetse nta n'akazi bagiraga uretse aba bakurikiranywe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare igihugu cya uganda ndetse n'uburundi nabyo byatunzwe agatoki n'ubushinjacyaha uganda ishinjwa ko yemereye majoro mudasiru kuhihisha yitwikiriye kuba ari impunzi igisirikare cy'uburundi nacyo kigashinjwa kuba aricyo cyabahaye imbunda n'amasasu ndetse leta y'uburundi ikanashinjwa kuba ariyo yakiraga aba barwanyi mbere y'uko bakomeza berekeza muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo urubanza rwimuriwe itariki ya cumi na kane z'uku kwezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tukivuga ku rwanda kandi inama nshingamateka urwego rw'abakenguzamateka ruvuga ko abapfobya bahakana jenoside yakorewe abatutsi bari mu bihugu by'amahanga babandanya kwiyongera sena y'u rwanda ibihera ku bushakashatsi yakoze ikavuga ko hakwiye gufatwa ingingo zikomeye zo gukurikirana abo bantu eric bagirusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda niwe adufitiye inkuru ubu bushakashatsi ku cyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane inteko ishinga amategeko umutwe wa sena wabukoze uravuga ko usanga abakora iki cyaha barushaho kwiyongera mu mahanga ni ubushakashatsi mu buryo bw'imibare sena itagaragaza uko ikibazo gihagaze uretse kuvuga ko kirushaho kongera ubukana mu bihugu by'amahanga ni ubushakashatsi sena icyuye igihe ivuga ko yakoze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bwibanda ku isesenguranyandiko senateri mike rugema ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano yakoze ubu bushakashatsi aragaruka ku biranga abahakana bakanapfobya jenoside gukemanga bavuga ko ukuri kuri jenoside kuvuga ko nta mugambi wo kurimbura wabayeho kwerekana ko abishwe bazize ubugome cyangwa bube bwabo kuvuga ko urupfu rwabo rwatewe n'inzangano n'intambara z'amoko bwana bernard makuza ukuriye sena avuga ko ubu bushakashatsi ku ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi buzafasha mu rugamba rwo gukomeza kurwanya abakora icyo cyaha ubu bushakashatsi rero buzafasha gukomeza kurwanya ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi dushingira ku bimenyetso bidashidikanywaho bigaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe kandi yashobotse kubera ubuyobozi bubi bwayicuze bukayitegura bukanayishyira nyine mu bikorwa umukuru wa sena akavuga ko leta y'u rwanda nta na rimwe izajenjekera abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi hashingiwe rero kuri ibi bimenyetso bitandukanye bitavuguruzwa leta y'u rwanda ntabwo izigera ijenjeka na gato mu kurwanya no guhana ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi uru rugamba rwo kurwanya iki cyiciro cya nyuma cy'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi ari nacyo cyihakana no gupfobya nta shiti tugomba kurutsinda ku rundi ruhande mu kurwanya no guhakana abapfobya jenoside yakorewe abatutsi sena yumvikanisha ko bitari mu maboko y'u rwanda gusa imwe mu miyoboro ikoreshwa n'abahakana bakanapfobya jenoside ni ibitangazamakuru amacapiro y'inyandiko zitandukanye imbuga nkoranyambaga n'indi miyoboro mu banyamahanga bashyirwa mu majwi n'ubutegetsi bw'u rwanda mu guhakana no gupfobya jenoside ku isonga haraza umunyamakuru jen cobin wa bbc wakoze filime mbarankuru izwi nka rwanda zanitorudisito ugenekereje ni nk'inkuru yabuze kibara iyi ni nayo yabaye intandaro yo kuba ubutegetsi bw'u rwanda bwarahagaritse bbc igahuza imiryango kuri fm mu rwanda kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane hari kandi umubirigi philip lencensi mu nyandiko ze bavuga ko zihakana zikanapfobya jenoside n'abandi nabo mu banyarwanda batungwa agatoki kuri iki cyaha ku isonga haraza bwana faustin twagiramungu uzwi ku izina rya rukokoma wanabayeho minisitiri w'intebe w'u rwanda mbere yo guhunga igihugu hanavugwamo abibumbiye mu ihuriro nyarwanda rnc bamwe muri bo bahoze ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi bw'u rwanda zimwe mu ngamba zitangwa n'abakoze ubushakashatsi ni ukureba uburyo bw'imikoranire bakagenda bumvisha buri gihugu ko kigomba kugira itegeko rihana iki cyaha ni ihurizo rikomeye kuko si ibihugu byose bihana iki cyaha kuko gikunze kureberwa mu ndorerwamo ya politiki kurusha iy'ubutabera bwana evode wizeyimana umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera mu rwanda ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko we asanga hakabayeho uburyo bwa diplomasi ku rwego mpuzamahanga ho kunyura kuri buri gihugu ndimo kwibaza rero niba nta buryo nk'u rwanda dukwiye gutekereza tunyuze mu nzira za diplomasi mu buryo aho kugenda turubinga mu buryo buri bayirato kuri buri gihugu mwarebye icyo mushyira mu mategeko yanyu mwarebye icyo mushyira mu mategeko yanyu tukaba twatekereza mu buryo bwo kureba niba hadakwiye kubaho entrete international jodi multilateral ahubwo ibihugu bikazakangurirwa kuyiratifiya noneho icyo gihe tukaba tubonye inzira yatworohera kuruta kugenda duca muri bayirato dukomanga ku gihugu kimwe ukagira ngo na arrangement hagati y'ibihugu bibiri u rwanda n'ikindi gihugu u rwanda n'inteko ya hariya u rwanda n'inteko ya hariya yaba inzira yoroshye kuri bwana jean bosco mutangana umushinjacyaha wa repubulika we akavuga ko hakwiye kubaho umuntu ukurikirana iki cyaha ku rwego mpuzamahanga hakwiriye rero kuzajyaho uburyo bumwe nka bumwe tujya tuganira muri za komisiyo bwo gushyiraho ingamba zihoraho nk'icyo gitekerezo cyo kugira ambasaderi ushinzwe ibindi bihugu nka amerika bigira ambasaderi ushinzwe ibyaha by'intambara birumvikana ni politiki ya leta yabitekerezaho yabona mu by'ukuri twe tubona ari ngombwa ko haba umuvugizi wa leta ukurikirana ikibazo by'umwihariko reka bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya short wave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
igipolisi cy'uburundi kuri uyu wa kane cyarerekanye imisore ibiri yafashwe yagirizwa guhungabanya no gutosikaza imico n'akaranga by'ikirundi umwe ni umuririmbyi yasohoye indirimbo zirimo abana b'igeme basa n'abambaye ubusa ubundi nawe akorera urubuga rwa youtube rutemewe n'amategeko rwacishwako amajambo ibitutsi n'imvugo isuzugura abantu bamwe bamwe ni inkuru ya eloge birikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu cya kenya uwa mbere ni uwitwa urege baraka uwo yagirizwa ko mu ndirimbo akora ashyiramo amashusho y'abana b'abigeme bari gusa hakabamo n'amajambo ataroranye n'imico n'imigenzo y'ikirundi pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'uburundi bwa mbere mu mwaka uheze indirimbo bita toriyonoti mu kuyimenyekanisha yakoresheje isanamu iriko umukobwa ari nka gusa muri uno mwaka naho aheruka gukora iyindi ndirimbo yise derege general indirimbo yaciye ashira kuri bwa bunyangurukana bumenye bita youtube mbere benshi baranayiha ahanahanye kuri bwa buhingangurukana bumenyi bwa whatsapp mwarabonye neza ko ari indirimbo yarimwo ibintu biteye isoni cyane aho abana b'abanyeshuri urwaruka rw'u Burundi yaberekanye bari gusa amabere ari hejuru bambaye ubusa akayivugiramwo n'amajambo menshi agomba kuhagiriza ko mu mashuri y'abarundi haberayo ubusambanyi haberayo ingeso mbi n'ibindi byose ariko wamubaza icyemezo na kimwe cy'ibyo ariko aravuga ntashobore kukironka si ivyo byonyine umusore baraka akurikiranwako yarahavuye araza arifata n'utundi dusanamu duto duto aho yaza aravuga ashimangira ngo bube gito bwiwe yari yaragize avuga yuko ashigikiye cyane ba banyeshuri bitaburira ko impuzu ko ngo batabuye iziwabo akengera yifatira mu gahanga atyekeza umushikiranganje w'indero agasanamu ka nyuma yafashe n'agasanamu yafashe ari ngaha nyene afunzwe mu gasho sinzi uko ngene yaronse telefone kaca akavugamwo n'amajambo gutyoza urwego rw'igipolisi aho yagwagirije yuko rufungira abantu mu mazi akavuga aho afungiwe agaca avuga ko mw'ijoro ngo bamufunge bafungira mu mazi ayo masanamu rero niyo yayandi aca agenda hanze bagaca erungikira za nkozi z'ikibi abansi b'uburundi bagaca bakoramo vya vyegeranyo bagaca bavuga ko uburundi buhohotera abanyagihugu ko igipolisi gifunga abantu kibafungiye mu mazi kandi ivyo bintu bitigeze bibaho uburegwa aremera icaha igipolisi kimuhagarariye yahawe uburenganzira bwo kuvugana n'itangazamakuru ico nsaba ica mbere ni imbabazi kuko ni imyaka adolescence narahenzwe n'abagenzi kandi kubona ndi ngaha bobo nta numwe ari ngaha nta numwe anagemura bose urumva nawe nomwandikira ntiyopfa yishuye umva je nasaba ikigongwe ko ntazosubira ariko ivyo gukorana n'abansi b'igihugu vyarabihakana ivyo yari umuntu umuntu twaba turavugana kuri whatsapp ndamurungikira akavideo gasanzwe ka selfie ndamubwira ati nyene ko mfunzwe nsanga nawe rero yagashizeko gaca karagenda mbere aka gasho ko muri renapo kari mu busho vrema bwa mbere bwiza vrema
uwundi ari umunwa y'igipolisi ni paceri iradukunda akorera urubuga rwa youtube rwitwa wakarayiti tv nkurikiye yasiguye bimwe mu bimufunze nawe nyene ahungabanya atosekaza imico n'imigenzo y'ikirundi mu gufata amasanamu ateye isoni cyangwa mu kwinjira mu buzima bw'abantu cane cane ababaririmbyi nyene mwarabonye udusanamu twabo aho bagenda bagasanga umuntu mu nzu bakamufata amasanamu ku nguvu bakanagwana twarabibonye muri ayo masanamu aho bagenda bakagiriza ibintu umuntu bagaca bakwiragiza bacishijemo bwa buhinga ngurukanabumenyi bwa youtube baragenda bagafata amasanamu y'abandi bakabavuga ko ibiterasoni bakabatuka paceri basigura ko yahenzwe n'ubuto ni kwa kundi mugenzi wanje yababwiye burya abajene duhendwa na vyinshi abajene tubona vyinshi aho nivyo tubona mwe mutabona hari bidushikira mwe usanga mwe bitabashike bivanye n'imyaka muba mufise bivanye no gukura barampanuye bakambwira ati ibintu kunuku nuku nanje kubwanje nabona karakazi kandi gashobora kuzongeza kure umuvugizi w'igipolisi yagabishije n'abandi baririmbyi bariyizi muri barya baririmbyi bagenda baririmba ibintu vy'ibiterasoni ibintu vyo gutuka abandi ibintu vyo gutuka inzego twagira tubamenyeshe yuko ibi tubimenyesha abarundi bose na cane cane urwaruka cane cane abanyeshure na cane cane urugwaruka rw'abanyatugenegene abaririmba kino gihugu ni igihugu gifise imico n'imigenzo yacu bibatandukanya n'abandi bo mu bindi bihugu utavyubahirije ntuba ukibaye umurundi abantu ntibave biyumvira ngo nta mategeko ahari hari amategeko ahana ibi vyo kwegera abantu mu buhumbu hari amategeko ahana ibi byo gutosekaza imico n'imigenzo twagira twibutse yuko igipolisi gifise igisata gikora ivyo gusa abandi bantu bagizwe n'umuririmbyi umwe abanyeshure barimbanye na Orege Baraka mu ndirimbo yitiriwe Delege Generale bashika kuri mirongo ibiri hamwe n'abayobozi b'amashuri iyo ndirimbo yakoreweko harimo igiye gukira ubuserukizi bwa Kongo mu Burundi igipolisi kivuga ko bariko baronderwa kugira ngo nabo nyene babazwe eroge neza nayirobi ijwi rya amerika inshuti mwese mukundira gihugu ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngiya bw'ivyuma hamwe na facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na federika nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.